iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika itanga ibiganiro byayo by'iki gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda hano i washington dc muri kumwe na eugenia mukankusi inshuti zacu bavandimwe mwaramutse neza ikaze kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ubu ni saa kumi n'imwe n'igice i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi namba bashaka kuha amatora neza tunganijwe neza nibaze twicare hamwe twumvikane ibibazo bidahuriza ko tubanze tubikure mu nzira hanyuma dutunganye amatora y'ukuri uwo ni jeremy minani uvugira umurwi arusha wiyemeje kurwanya manda ya gatatu ya perezida pierre nkurunziza iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mbere yaho ni umwanya w'amakuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na alphonse nkengurukiye alphonse bwakeye neza
bwakeye neza ejeni bwakeye neza mwebwe mwese muri ko muradukwirikira bya biganiro ku birwanisho runyanganda biriko birabera bigene muri otirishe bigahuza irani leta zunze ubumwe za amerika ubufaransa ubudage uburusiya ingoma y'ubwongereza n'ubushinwa ntaho biragera mu ndwi zibiri ziheze ibyo biganiro biriko biraba amasango ntabanduka amaze kuba ane john kerry aserukira leta zunze ubumwe za amerika muri ibyo biganiro avuga ko igihugu aserukira kizova muri ayo masezerano mu gihe atakintu kiboneka ayo masezerano yoshikako ayo masezerano rero ategezwa guhera kuri uyu munsi wa mbere asaba irane koreka abagenduzi mpuzamakungu bakagenzura ahikekwa hose ko ari inganda zikorerwamwo ubwo bumara bakabaza n'abashakashatsi ba irani ibyo bihugu nabyo rero bigatezura ibihano by'ubutunzi byafatiye igihugu ca irani n'ubu nta kirashikwago kiboneka muri bya biganiro biriko birahuza abakuru b'ibihugu n'amaleta bya bya bihugu cumi n'icenda bisangiye gukoresha ifaranga rimwe bayita zone euro ibyo biganiro usa n'ibigoye kuko mu gihe atacovamwo kiboneka bishobora gutuma ubugirigi buva muri uyo murwi n'ubutunzi bw'icyo gihugu bugatabagara ibyo mbere bisa n'ibicanishamwo abakuru b'ibyo bihugu jean claude juncker arongoye inama y'ibihugu bya buraya na perezida w'ubufaransa francois hollande bavuga bati tuzurwana uko dushobora kugira ubugirigi bugume muri uwo murwi nayo angela merkel wewe minisitiri wa mbere w'ubudagi akavuga ati nta cizero kinini mfise muri ibi biganiro kuko ifaranga ryacu ryahora rikomeye kandi risonewe ririko rirata agaciro reka tuje muri afuganisitani aho mu muji wa kosite kuri wa mungu umwihebyi yaturikije ikimodokari kiri mu ibombe hafi y'ahari ikirindiro c'abasirikare ba leta zunze ubumwe za amerika uh, kiri hafi y'urubibe rwa pakisitani nta musirikare w'umunyamerika cyahitanye ariko abantu mirongo ibiri na batanu bobo barahasize ubuzima ibyo kandi bibaye inyuma yaho haheze iminsi mike abakuru bakuru mu barwanyi b'abatalibani barwanya leta ya afganisitani bahuri bahuye n'abaserukira leta ya afganisitani nyine muri pakisitani kugira ngo baganire ingene bahagarika ingwano ibyo nabyo bibaye hari haheze imyaka cumi n'itatu atabiganiro bihabaye hagati y'iyo mirwi yose umwungere wa ekereziya katolika papa francis ku munsi wa mungu yararangije urugendo rwiwe muri parage urwo rugendo yarurangirije ku misa yahimbarijwe mu ikambi ya gisirikare yahitwa noguwazo perezida wa parage horaiko cartes n'uwa argentine christina fernandez bakaba bari bifatanije n'isinzi ry'abandi bakristo baje kumva iyo misa papa francis yaragendeye kandi ikaritiye iri ku murwa mukuru asensiyo ibamwo abantu babayeho nabi cyane mu rugendo papa francis yageze mu bihugu bitatu vya amerika yo mu manuko aribyo bolivia equateur na paraguay yagumye anegura yaso ku rusange mpuzamakungu asaba ko abantu kw'abatunzi n'aboro bari bakwiye kugabangana ubutunzi bw'isi yongera arasaba ingene hotunganywa neza uh, ibidukikije muri mexique igipolisi kiriko kirahiga umunyororo joaquin el chapo guzman yatorotse kwa mungu ibohero rikomeye cyane ry'i altiplano uwo munyororo ni umwe mu bantu bakomeye mu kudandaza ibiyabira umutwe kandi ubaye ubwa kabiri atoroka amabohero akomeye muri iyi myaka cumi n'ine uwo El Chapo atwara kandi urufatangane rw'amakompanyi rwitwa Sinalola Cartel izwi mu kwimba ibinogo birebire babi- ba- babicishije mu kuzimu iryo toroka rya Guzman rero ntiryoroheye perezida Enrique Pena wa Mexique ari kugendera ubufaransa ubu kuko yaheruka gushimwa kubera ingwano ariko aragwanya abadandaza urumogi kufasha ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri amaze kwicwa no guta muri yombi abashika batandatu harimwo na Guzman
alphonse urakoze kuri ayo makuru inshuti zacu muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interinete kuri radiyo yacu voa akadomo komu dukomereze ibiganiro by'ijwi ry'amerika mu karere k'ibiyaga bigari itegeko ry'umukuru w'igihugu yigize inyuma itariki y'amatora y'umukuru w'igihugu cy'u burundi ngo ririmwo amahinyu ngo bigahita bituma biboneka ko gushyira itariki y'amatora ku ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa karindwi ngo ari amayeri ya cndd fdd na pierre nkurunziza ibyo bikaba bivugwa n'umurwi arusha wishinze kurwanya manda ya gatatu ya pierre nkurunziza uwo murwi uvuga ko muri iryo tegeko nta n'inshuro ya kabiri irimwo icyo bita deuxième tour ni ukuvuga icyiciro cya kabiri ngo biboneka ko Pierre Nkurunziza abizi ko azatsinda atarahiganwa mu matora ni inkuru ya Tabita Mukamusoni twebwe ntacyo bitubwiye nta n'icyo bimaze kuri twebwe kuko twebwe twaramenyesheje yuko itariki y'amatora twemera ari itariki tuba twumvikanye ko tukicara hamwe n'ubutegetsi tukavugana itariki tubona ibereye iyo tariki nayo ikaba ari izo dufasha tuyifata turabye ko dufite umwanya ukwiye kugira ngo tuganire turabe ibibazo bihanze uburundi tubitorere umuti kongera rero ku minsi itandatu tubona ari ya kinamico petero nkurunziza mu mugambo we babandanya bahuma amaso amakungu ngo bareko bongera ibiringo ngo kugira ngo abantu baronke ukuntu ba- baza kwiyamamaza kandi hari ababategereye n'ibigwanisho ngo babice abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bavuga ko nk'uko byagenze mu matora y'abajenama b'amakomine n'abashingamateka ngo n'amatora y'umukuru w'igihugu ntayo bazojamwo kandi ngo n'ibizovamwo ntavyo bazemera bakavuga ko iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ryonyene ngo ririmwo amahinyu ayo matora twaravuze ko tutazoyajamwo n'ibizovamo tutazovyemera kugira mu wabonye iryo tegeko mukuru w'igihugu yasinye araza kubibona nta n'umunsi amatora azoberaho ico bita deuxième tour bwa kabiri niyo ababaye n'ivyakenerwa uhari nta tariki ibaho. ubundi iyo amatora mukuru w'igihugu abaye harabaho igice ca mbere iyo hatagize umu- uwushikana ibice mirongo itanu ku ijana baraheza bagatunganya amatora ubwira kabiri hagati ya babi- ya baronse amajwi ku- babiri baronse amajwi kurusha abandi amategeko avuga yuko ubundi itegeko rihamagara amatora y'umukuru w'igihugu ryagomba gushiraho itariki zibiri imwe ivuga umunsi amatora ya mbere azoberako n'itariki ya kabiri amatora yandi azobera ko n'ibyaba bikenewe kwabaho urumva iyo ya kabiri ntayihari bisigura yuko barazi neza yuko petero nkurunziza amaze gutsinda ayo matora nta kamaro kuko bashyira ko ngo n'ibyakenerwa ko batunganya ayandi matora agira kabiri n'ayo matora bategerezwa kuyatunganya iminsi yose cyangwa iyo umuntu habaye habonetse umwe aronsa amajwi menshi arenga mirongo itanu ku ijana biba biheze biba biheze mugabo mu itegeko biba byanditse aya mbere azobera itariki n'ibyo biba bikenewe ko habaho aya kabiri azoca aba itariki iyi mugabo we ntiyo barabyandika kuko arazi yuko yamaze kuyatsinda none kubera iki uyu uyu munsi muri ko muravuga ku bijyanye eh, n'iyo yunguruzwa ry'itariki y'amatora kandi n'ubundi mwaravuze yuko mutemeye ibizova amatora n'amatora y'abaje n'ama makomeye ntawe mwemeye n'amatora y'umukuru w'igihugu mwavuze ko muyavuyemo icyo nashaka kubabwira ni uko ibihanze burundu uwo munsi byandurutse ku kiringo cya gatatu petero nkurunziza yashatse gutamika abarundi ku nguvu niho hadurutse iyi myiyerekano yatumye n'ibiringo by'amatora bitubahirizwa twe rero tuvuga tuti n'amakungu yaradushigikiye arabihagarara ko tuvuga tuti namba bashaka ko haba amatora meza atunganijwe neza nibaze twicare hamwe twumvikane ibi bibazo tudahuriza ko tubanze tubikure mu nzira hanyuma dutunganye amatora y'ukuri nta muntu atunganya amatora hari ibihumbi amajana abiri by'abarundi biri mu buhungiro nta muntu atunganya amatora hari ibihumbi n'ibihumbi biri mu gasho bizira ubusa nta muntu atunganya amatora abo yagiyemo buri ko abarundi bafuni na buhoro ngo biyicwe nta muntu atunganya amatora mu gihe umugwi uje kuyatunganya ukorera umugambi uri ku butegetsi ayo matora twe tuyajemo ngo tuyakore mu iki twe tuvuga tuti ibyo bintu nibaze tubiganire n'ibyakunda tuzaja mu matora nibashaka nawe kubigira bonyene bakayatunganya uko bashatse barajemo bonyene ibizovamo bibe mbega bonyene twe nibitwakana ivyo tuzemera ndanabibutse yuko nivyo akarere kasavye izo akarere kahekwa gufata murazi ko twaziyemeje twazanse none ko mwazanse mwebwe ku bisanzwe umuntu yovuga ngo mwebwe mubafata gute mushaka iki inama ijejwe umutekano amahoro n'umutekano mu karere ka afurika yaramenyesheje aho ihagaze kandi twarabishimye yamenyesheje yuko ikirangamisi c'amatora kigomba kuganirirwa nabo n'abegwa n'iki kibazo c'uburundi abatavuga rumwe na leta hamwe na leta bagaheza bagatora umuti w'ibibazo badahurizako ico giheze bagaheza bagakumvikana itariki amatora yoberako rero rero tuvuga tuti ingorane y'uburundi ica mu nzira zibiri iya mbere ni uko petero nkuru nziza asokora akava muri aya matora iya kabiri ni uko abarundi bicara hamwe bakumvikana itariki ibereye yo gutunganya amatora bisunze ko boba bamaze gushiraho ivyo vyose bikenerwa kugira ngo amatora y'ukuri abeho ni ukuvuga ngo naho nkuru nziza yo yavuyeho mutegereza kuja mu biganiro biteza kuja mu biganiro kuko eh, gusa bizoba vyoroshe kuko tugomba kumvikana ukuntu imbonerakure zakwibigwanisha kugira tugende kwiyamamaza zitatuko turaduhiga bufuni na buhoro tugomba kwiga ukuntu impunzi zahunze zogaruka nazo zikaza gutora ibihumbi amajana abiri n'abarundi benshi tugomba kwiga ukuntu abantu bariko bararonderwa ngo bafatwe bong- canke bicwe kubera biyemeje ikintu canke uru nziza iyo mitahe barondera ihagarikwa tugomba kubona ko ibihumbi n'ibihumbi bifunzwe bizira akarengane birekugwa navyo bikaza mu matora tugomba gushira umugwi w'amatora w'ukuri apana utegekwa na nyabenda um, pascal arongoye umugambi sendedfdd ku bijanye n'igitero cavuzwe mu ntara ya kayanza jeremy minani avugira umugwi wa arusha avuga ko abishinze kurwanya ikiringo ca gatatu ca petero nkuru nziza batarota bakoresha inguvu nashaka ndabibutse ko twebwe abatavuga rumwe na leta twatanguje urugamba rw'amahoro rwo kwiyamiriza ikiringo cya petero nziza kigira gatatu giciye ku biri n'ibwirizwa nshingiro giciye ku biri n'amasezerano yarusha twebwe rero twaravuze ko dutanguje urugamba rw'amahoro kandi ruzorinda ruhera ari urw'amahoro ntiturota dufata ibigwanisho ntabyo tuzofata nta n'ibyo tuzopfa dukoresheje ariko nashaka ndabamenyesha yuko turazi ko higeze kuba urugamba rukomeye iterabwoba rikomeye ryago n'imbonerakure ziteramagirinade abantu zibarasa kugira ngo zibabuze kuja mu myerekano kugira ngo zibatere ubwoba ntituzi ko hari n'ibi ari leta iriko irabitunganya kugira ikinamico y'igitero atacabaye twaravuze turasemera ati petero nkuru nziza ukabona urarenze umurongo utukura wo guhamba ibwirizwa nshingiro wo kwegeza inyuma amasezerano yarusha uzoba wugu yuguruye umuryango w'amabi yose ashoboka ayo mabi rero naje ko turabona abantu bapfa baterwa amagerenade abandi bavuga ngo bazotera Burundi twumva ibi- ibiko vya rutura bivugira hariya na hariya niyo amabi twamubwira yuko niyo hamba ibwirizwa nshingiro azoba yugurura uyu muryango aya mabi rero arayikorera wenyene waratamena ntawuvuga yuko ari umutego muri ko muratega perezida nkuru nziza kugira ngo aveho ku nguvu mukaba mwacikitsemo gukoresha inguvu nawe twebwe iyo tuba dufise inguvu canke iyo tuba twashaka kuzikoresha tuba twarashize abanyagihugu mu mibarabara ata bigwanisho bafise bakaza kwicwa n'abajejwe kubakingira murazi ko hapfuye abarenga ijana umutego petero nkuru nziza niwe yawishizemwo igihe yahamba ibwirizwa nshingiro igihe yahamba amasezerano yarusha akavuga ngo ashaka ibera umukuru w'igihugu ubuzima bwiwe bwose abakuru b'ibihugu bo mu karere ka afurika y'ubuseruko bari basavye ko amatora y'umukuru w'igihugu yokungururizwa ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'indwi leta y'u Burundi yo yaciye ihitamwo kunguruza ayo matora ku itariki mirongo ibiri n'imwe y'ukwezi kw'indwi ngo kumvo zo kuguma bubahirije ibwirizwa shingiro i bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika tuve mu burundi tujye mu rwanda kuri uyu wa kabiri tariki cumi n'enye z'ukwezi kwa karindwi ingoro y'inteko ishinga amategeko mu rwanda izemeza ishingiro ry'ibyifuzo by'abanyarwanda bifuza ko itegeko nshinga icyo gihugu kigenderaho ryavugururwa ngo perezida paul kagame akomeze gutegeka inteko ishinga amategeko igiye gusuzuma ubusabe bw'abanyarwanda bagera kuri miliyoni enye baba mu mahanga n'imbere mu gihugu ni ubusabe buri mu mujyo umwe kuko abahakana guhindura itegeko nshinga basa n'abadahari eric bagira ubusa yateguye icyegeranyo cyaranze ubwo busabe kuva bwatangira kugeza bugiye gusuzumwa izi manda zawe zizaza ari za manda za manda umuntu ayize mu gaciro zirarambiranye zivuyeho abanyarwanda bose baba barigorora mu by'ukuri ntawe utazi ko nyakubahwa perezida wa repubulika intori z'irusi intambwe twebwe mu ndengabaganizi za gasabo ntabwo tugarukira aho ngaho dusanga ahubwo ari n'ingangari igabanya induru akaba ari inkuba y'urugamba n'ubugangazi bw'isoko ku rundi ruhande hari naho byagiye bivugwa ko bamwe nta ruhare rutaziguye bagize mu gusaba izi mpinduka uyu mukecuru mu burasirazuba bw'u rwanda nawe yari yazanye ubusabe bwe mu nteko ishinga amategeko na bagenzi be yashimiye abamufashije kubuzana nshimiye abayobozi batumye ngera hano cyane cyane nshimiye gitifu w'umurenge wacu samusi bantegeye moto ikamvana mu rugo ncangeza ku murenge imodoka tukagenda tugana tukagera ku karere nkapfundikishiriza nkarara neza bakaba bampaye impamba ntiri ubusa bakaba banyandikiye imodoka ikanzana ikangiza inahangaha ariko mana yanjye ubu ndishimye ndanezerewe rero uretse abantu ku giti cyabo amakoperative n'abandi ubu n'ibigo bya leta birasaba ko itegeko nshinga ryahinduka perezida kagame agakomeza gutegeka imibare igaragaza ko inteko ishinga amategeko igiye gusuzuma ibyifuzo by'abanyarwanda bakabakaba miliyoni enye baba mu gihugu no mu mahanga muri miliyoni zegera cumi n'ebyiri zituye u rwanda iyi mibare ubwayo ishobora kumvikanisha ko kurenza ingohe ibi byifuzo bishobora kugora abahagarariye rubanda mu nteko ishinga amategeko kwemeza ko n'ahandi ariko byagenze biragoranye ariko ngo hari abagiye batanga ubusabe bwabo inshuro zirenze imwe akomoka mu ntara y'amajyepfo kandi ngo na bagenzi be niko byagenze ukuntu nasabye mu buryo yakomeza kuyobora nabisabye inshuro eshatu inshuro yo mu mudugudu aho ntuye inshuro yayo yo mu bimina amagarariye by'amakeya naho nkura mu bamotari byose nuzuza ifishi nuzuza n'indangamuntu hari ukuntu umuntu abisaba yuzuza abategetsi bagira icyo babivugaho hafi ya bose bahuriza ku kuba ibyifuzo by'abaturage aribyo bigomba guhabwa agaciro iririho ntirimbangamiye niryaza ririsimbura rije ritambangamiye naryo ntarishyigikira kandi bavuga ko arimwe mufite ijambo rya nyuma ku itegeko nshinga mu bintu by'ubuyobozi nkatwe cyane cyane tuba tudafite amashuri ahagije ngo tubisobanukirwe neza hari byinshi twitondera kuvuga kuko ibyo washinze ishyaka atekereza si byo ngewe natekereza nk'umuntu uciriritse nzi ko hari abantu bari mu nteko ngo bamvuganire ariko hari byinshi mbona ko bakamvuganiye bikangirira akamaro kurusha uko bakwirukankana guhindura iryo tegeko nk'ibihe byo mvuga ndabivuga ku giti cyanjye wabintumye hari ibintu njya nitegereza nkabona utora itegeko mbere yo gutora irireba ubuyobozi yabanza gutora gutora irindengera rikamfasha no mu mibereho yanjye gushaka ikintu cyaduteza imbere nk'ubu urabona abantu bakeneye imirimo bakora ni benshi kandi si uko badashoboye gukora bafite imbaraga zo gukora igihugu dukorera ni icyacu tugatahiriza n'umugozi umwe njye mbona hari ibindi byakwihutirwa kurusha uko wambye ugiye kurihindura mu kiganiro aheruka muri itangazamakuru umukuru w'u rwanda paul kagame yatangaje ko akeneye ibiganiro mpaka byagutse ku mpande zombi kubemera n'abahakana ibyo guhindura itegeko nshinga ni ingingo yumvikana nk'ifunze kuyijyanye impaka nk'abanyamategeko twakunze gusaba isesengura ku bijyanye nayo bayigendeye kure mu rukiko rw'ikirenga mu cyumweru gishize ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda rije kuburana ikirego kibuze inteko ishinga amategeko guhindura itegeko nshinga ryabwiye abacamanza ko abanyamategeko ryakanzeho bagomba kuburanura urubanza bose barutinye mu muganda w'ukwezi uheruka depite ku iturufu y'ishyaka rya fpr inkotanyi riri ku butegetsi madame cecile murumuna wabo ashishikariza rubanda mu ruhame gusaba guhindura itegeko nshinga nk'uburenganzira yemererwa bwo gutanga ibitekerezo yumvikanye nk'udashaka uruhande rwa oya mu kurihindura ariko rero nk'uko hari ibigarasha hanze y'igihugu ntihabura n'ibigarasha bibiri bitatu muri iki gihugu sibyo kuko na biriya bigarasha biri hanze y'igihugu byaturutse hehe mu gihugu ubwo ntihabuze bibiri bitatu nubwo ntacyo bivuze rwose ariko n'ibyo bigarasha bitatu tugende tubigishe tubasobanurire impamvu yabyo twe kubarakarira tubyigishe none rero bajene nkunda cyane mureke tujyanire ijambo mbibiri sinshaka inteko ndimi izatora itegeko mutahagaze ngo mubyerekane byose mugende mubyandike mubyafishe kuriyereka mubyafishe mukore ibintu bya bindi twe umuzungu atangira kuvuga ngo ari kongo yahinduye
nyir'ubwite perezida kagame wakunze kubazwa ibyo kuva cyangwa kuguma ku butegetsi ibisubizo bye nabyo byakunze guhinduka ikiganiro aherukamo n'abanyamakuru yavuze ko nta kibazo afitanye no kuva cyangwa kuguma ku butegetsi mbere y'uko mfata umwanzuro hari ikindi kintu kigomba kubaho ntabwo ari ngewe kuko ntawe ndi gusaba guhindura itegeko nshinga abatemera ko itegeko nshinga u rwanda rugenderaho ryahinduka barashingira ku mahame bita ya demokarasi yo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro bakavuga ko ubusabe bw'abaturage buherekejwe n'ingufu z'abanyabubasha uretse ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije muri cumi na rimwe yemewe mu rwanda Rwanda nta rindi ryanditse cyangwa ngo rivuge rihakana ko itegeko nshinga ryahinduka ababigerageje ku giti cyabo babinyujije mu nyandiko zidasinye zabonetse muri kaminuza za hano mu Rwanda umwanzuro wa nyuma uramenyekana kuri uyu wa kabiri niba kamarama kari ngombwa ariko umwanzuro ukomeye rero uri mu maboko ya perezida Kagame igihe intumwa za rubanda zakwemeza guhindura itegeko nshinga hari bimwe mu by'ingenzi byibazwa perezida Kagame we nkingi ya mwamba y'impinduka zabaho yakwemerera kwiyahura abavuga ko bazabikora anatiyamamaza azatenguha asa bamugereranya nk'impanga ya Yezi Ngabire Imana yahaye u Rwanda ariko se nanone yakwemera ko igihugu cyasubira mu icuraburindi ku babibona batyo mu gihe hatahiganwa mu matora ibyo n'ibindi bishobora kuzabonerwa ibisubizo kuko bibiri na cumi na karindwi yigenda yegereza Eric Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
inshuti mwumva radiyo ijwi ry'amerika tubagezeho noneho amakuru ya siporo n'imikino muri uyu mwanya muri kumwe na jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru amakipe abiri azazamuka mu cyiciro cya mbere muri shampiyona itaha yamaze kumenyekana ejo bundi kuwa gatandatu nibwo byose byasobanutse nyuma y'imikino yo kwishyura kimwe cya kabiri kirangiza mu irushanwa ryo mu cyiciro cya kabiri ikipe ya bugesera fc y'akarere ka bugesera yakuyemo as muhanga itsinze igitego kimwe ku busa mu mukino wabereye mu bugesera umukino ubanza wari wabereye i muhanga mu ntara y'amajyepfo bugesera fc nabwo yari yatsinze as muhanga ku kibuga cyayo ibitego bibiri ku busa indi kipe izazamuka mu cyiciro cya mbere ni rwamagana fc y'akarere ka rwamagana yakuyemo ikipe ya sorwate fc yitsindiye ku kibuga cyayo cy'ikinihira ibitego bibiri kuri kimwe umukino ubanza wari wabereye i rwamagana amakipe yombi yari yaguye imiswi igitego kimwe kuri kimwe rwamagana fc na bugesera fc nizo zizahurira ku mukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cya shampiyona mu cyiciro cya kabiri kandi zizahita zizamuka mu cyiciro cya mbere amakipe abiri yabaye ya nyuma muri shampiyona y'icyiciro cya mbere yo yarangije kumanuka ayo ni etenseri fc y'urubavu n'isonga fc ya minisiteri y'umuco na siporo mu mukino wo gusiganwa ku magare ejo bundi kuwa gatandatu habaye irushanwa ryitiriwe umuco ari ryo race for culture iri siganwa ry'ibirometero ijana na bitandatu byaturutse hafi ya parike ya nyungwe ryerekeza mu mujyi wa nyanza icyaranze iri siganwa ry'umuco ni uko hari hateganyijwe ibihembo ku mukinnyi wageraga ahantu runaka hatoranyijwe ari ku isonga uwabaye uwa mbere muri iri siganwa ni hadi janvier wo mu ikipe ya benediction y'urubavu wakoresheje amasaha abiri iminota mirongo ine n'irindwi n'amasegonda makumyabiri n'atatu ku birebana n'ibihembo byagiye byegukanwa n'abakinnyi babaga bageze ahantu runaka bari ku mwanya wa mbere uwitwa hakuzimana kamera niwe waje uri ku isonga ubwo wasohokaga mu murenge wa kitabi mu karere ka nyamagabe ibindi bihembo bisigaye byatwawe na hadi janvier wakomeje kwitwara neza kugeza ku musozo ibyo bihembo yegukanye ni icyo kugera i nyamagabe mu mujyi ari uwa mbere mu karere ka huye muri gare ya butare no gusoreza umujyi wa nyanza yeretse abandi igihandure tugarutse ku rutonde rw'uko abakinnyi bakurikiranye muri iri siganwa ryitiriwe umuco nyuma ya hadi janvier waryegukanye uwa kabiri yabaye nsengimana jean bosco nawe wo mu ikipe ya benediction y'irubavu mwanya wa gatatu haje biziyaremye joseph wo mu ikipe ya sineri mayi y'i kigali areruya joseph afata umwanya wa kane uyu akaba abarizwa mu ikipe ami sportif y'i rwamagana ikipe ya benediction yakomeje kwegukana imyanya myiza kuko umuntu waje ku mwanya wa gatanu waje ku wa gatandatu ndetse n'uwabaye wa karindwi bose ariho bakomoka wa gatanu yabaye byukusenge patrick wa gatandatu aba emile bintu n'imana natani byukusenge aba uwa karindwi umwanya munani haje twizerane mathieu wo mu ikipe ya cca ariyo cycling club for all ihuye hakuzimana kamera wo mu ikipe ya benediction yegukana umwanya wa cyenda umukinnyi wabaye wa cumi ni mugisha samuel nawe mu ikipe ya benediction iri siganwa ryitabiriwe n'amakipe atandatu asanzwe abarizwa mu ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi ariyo benediction club y'urubavu ami sportif y'i rwamagana sine mayi yo mu mujyi wa kigali cycling club for all y'ihuye fly y'i gasabo ndetse n'ikipe ya kiramuruzi yari claude munyandinda i kigali
ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo binyuranye ku ngingo nyinshi ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
mu gihe abategetsi b'ibihugu byo muri afurika babandanya gukora kugira bahagarike uruhagarara rwa politiki n'ubwicanyi mu burundi leta zunze ubumwe za amerika zasubiye gutera akamo perezida w'uburundi pierre nkurunziza kugira yubahirize ingingo y'amasezerano ya arusha itegekanya ibiringo by'umukuru w'igihugu kugira umutekano ugaruke mu burundi no gutuma igihugu cy'uburundi cogorora inyuma y'indwi zitari nke z'uruhagarara n'ubwicanyi mu mu gihe ingingo yiwe idahuriweko na bose yo kurondera ikindi kiringo igeramiye ubutunzi n'intambwe mu nzira ya demokarasi mu burundi perezida nkurunziza ategerezwa kwiyumvira ukugenda ukugerageza kuguma ku butegetsi kwiwe bizogira ingaruka kuri kazoza k'igihugu ciwe n'ibintu vyiza yakoze yo kwibukirwa ko abategetsi b'ibihugu vya tanzania uganda na kenya hamwe na perezida wa afurika y'epfo jacob zuma barabonanye ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatanu mu gihugu ca tanzania aho baganiye uruhagarara ruri mu burundi inyuma y'inama yari yabaye imbere yaho ku itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatanu basabye kugiza inyuma amatora n'ibiburiburi mu kiringo cy'ukwezi n'igice kugira bitume ibikenewe kugira haba amatora no kwaka ibigwanisho imikangara y'abagwanyi bavyitwaje bibe vyashitsweko imyiyerekano yadutse mu burundi mu mpera z'ukwezi kwa kane mu kwishura ku ngingo ya perezida w'uburundi pierre nkurunziza yo kwitoza mu kindi kiringo mu matora yo ku itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu ababigwanya bavuga ko binyuranye n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya arusha yagize uruhara rukomeye cyane mu guhagarika ingwano yamaze imyaka cumi n'itatu mu burundi aho leta ya amerika ihagaze haracari uko amasezerano ya arusha ategerezwa kubahirizwa ko kurenga kuri ayo masezerano uko ariko kose bigeramira bikomeye umutekano w'uburundi ibikenewe kugira habe amatora mu mwidegemvyo ku mugaragaro kandi yizigiwe ntibihari muri iki gihe kubera abanyepolitiki batagira aho bavugira itangazamakuru ryigenga ryugawe kandi hari amakuru abandanya avuga ku bwicanyi no gutera ubwoba abantu bigigwa n'abagwanyi b'imikangara bitwaje ibigwanisho b'umugambwe uri ku butegetsi ivyo ntibijanye n'ingendo y'igihugu kirangwa na demokarasi cane cane igihugu cimirije amatora leta zunze ubumwe za amerika zisaba impande zose zegwa n'ibibazo vyo mu burundi hamwe n'ibihugu vyo mu karere kwihangana leta zunze ubumwe za amerika zisaba impande zose kubandanya gushigikira utwigoro tw'amahoro tubandanya mu mugambi wo gutora inyishu yisunga amasezerano ya arusha no kwirinda ibikorwa ivyo ari vyo vyose bishobora gutuma haba umutekano muke canke bikageramira amategeko mu burundi
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na dijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi hafi gusoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu cyakora mbere yaho alphonse ndayikengurukiye hagiye kubagezaho muri make amakuru avugwa muri iki gitondo alphonse mikoro ni yawe
ndagushimiye Eugene nagira rero ngaruke ku ncamake y'amakuru nabashikirije nababwiye ko bya biganiro ku birwanisho nyanganda biriko birabera biriko birabera Vienne muri Autriche bihuza Iran leta zunze ubumwe za Amerika Bufaransa Ubudagi Urusiya ingoma y'Ubwongereza n'Ubushinwa n'ubu ntaco birashika ko nabwiye kandi ko n'ubu nta kirashikwa ko kiboneka muri bya biganiro nyene biriko birahuza abakuru b'ibihugu n'amareta ba bya bihugu 19 bisangiye gukoresha ifaranga rimwe ariyo zone euro ivyo navyo bigategereza kuba byashitswe ko byashitswe byashitswe hari cashitswe ko nababwiye kandi ko umwungere wa Kiliziya Gatolika Papa Francis ku munsi wa Mungu yarangije urugendo rwiwe yariko aragira mu bihugu bitatu vya, vya Amerika e, yo mu manuko nabwica kandi yuko muri Mexique igipolisi kiriko kirahiga bikomeye umunyororo Joaquim El Chapo Guzman yatorotse kwa Mungu ibohero rikomeye cyane rya Alpa Alpa Alpano ibyo rero na n'ayandi makuru niyo twabashikirije muri aka kanya nk'abasezera ndabasaba kubandanya mu kwirikira ibiganiro byacu nkabibutsa kandi yuko umwungere wa Eklezia Gatolika yibukije yuko abakene n'abatunzi batekereza gusangira ubutunzi bw'isi yongera asaba ingene ubutunganywa bushasha bidukwikije
urakoze alphonse ndayikengurukiye kuri ayo makuru wongeye kutwibutsa ibiganiro byacu by'igice cya mbere birahumuje iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro mwari kumwe na eugenia mukankusi uwadufashe gushyira hamwe ibiganiro ni fatuma ari masikarara ntimucikwe n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya gato isa kumi n'ebyiri mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo inteko ishinga amategeko y'u rwanda kuri uyu wa kabiri biteganijwe ko itangira kumva inyandiko z'abaturage b'abanyarwanda barenga miliyoni eshatu ahubwo hafi miliyoni enye basaba iyo nteko ko yahindura itegeko nshinga kugira ngo perezida w'u rwanda uriho paul kagame abashe kwiyamamariza manda ya gatatu itegeko nshinga ry'u rwanda ryatowe muri bibiri na gatatu riteganya ko ubaye perezida w'u rwanda yayobora igihugu manda ebyiri gusa mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye umunyamakuru mwabanza kutwibwira murakoze karekezi nitwa robert mugabe ndi umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cyitwa greaterex voice cyangwa se ijwi ry'ibiyaga bigari bwana robert mugabe ndabasuhuje kandi ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane Ye- kuri uyu wa kabiri inteko ishinga amategeko y'u rwanda iratangira gusuzuma niba yakumva ubusabe bwatanzwe n'abanyarwanda bagera muri za miliyoni bifuza ko itegeko nshinga ingingo y'ijana n'imwe yahindurwa mu rwego rw'itangazamakuru iki kibazo mwe mugitangaza mute mucyumvikanisha mute ubusanzwe ikibazo ubundi nko mu itangazamakuru ho ni ikibazo gikomeye ariko gisaba kiri sensitive sinzi uko nabivuga ni ikibazo ki- nacyo gikomeye kandi eh, gifite Gikomeye umwihariko kuvugaho.
wacyo.
gikomeye kuvugaho no Eh.
kwandikaho Eh, gikomeye kuvugaho no kwandikaho kuko abantu batangije ikiganiro ibiganiro byo gusaba manda ni abategetsi bakuru bari mu nzego z'igihugu za leta ariko ni abaturage Burya- basanzwe b'abanyarwanda batora ahubwo ndumva ariko Ah, amakuru menshi twagiye hariho tubona abaturage abaturage benshi bagiye bandika ariko mbere y'uko batangira no kwandika hariho abas- abasembuye abo baturage ababasembuye rero ni abantu bakomeye mu nzego za leta bamaze gutangaza ibyo batekereza na pozisiyo yabo noneho abandi bata- ba- bamwe batangarije amaradiyo abandi batangira gutangariza ibinyamakuru bitandukanye abenshi bamwe bo muri abo bantu bakomeye bo mu nzego za leta bakabyandika binyuze muri the new times uko uko itangazamakuru bivugaho noneho hatangira nanone inzandiko z'abaturage aho abaturage bandika bohereza inteko kugira ngo irebe ko hakorwa referendamu hari abo twagiye Gusa- tuvugana b'abayobozi robert mugabe abayobozi batubwira ko muri make abaturage kuri ubu bishimiye uburyo perezida paul kagame yabakuye ahakomeye muri mirongo icyenda na kane intera y'iterambere bagejejeho no kubabumbatira umutekano wabo basanga ari ngombwa ko abaturage ubwabo bafata iya mbere bagasaba inteko ko yahindura itegeko nshinga iyo ngiyo ni ah, ni ni ni ni ubusobanuro bwiganje ariko mu by'ukuri atari ko kuri icya mbere mu by'ukuri ibyo bavuga kuri ah, perezida paul kagame yakoze n'ibyo ntabyo bamubeshyera ariko ntabyo yakoze bidasanzwe birenze ibyatumaga bamutora n'icyo abereye perezida kubera ko ibyo yakoraga byose ni inshingano ze O, ntabwo wahembera mama wawe ko yakubyaye kubera ko n'ubundi aba yarakubyaye ntabwo wabona icyo umuhemba kimwe n'iyo dushyize abantu mu nzego za leta ntabwo nk'abaturage ntabwo tuba tubahembye ni inshingano tuba tubahaye iyo bakoze neza turabashimira ariko ntabwo bivuze ngo nakomeza gukora neza azabaho iteka ryose ibyo ngibyo yaba ari imyumvire yo kuvuga ngo turahindura itegeko nshinga ni uguhindura itegeko nshinga no guhin- no gufata ejo hazaza h'igihugu ah, ah, future y'igihugu yose ukayirebera mu ishusho y'umuntu umwe. ibyo nabyo si byo kandi abo baturage wibuke ibyo bavuga byinshi nibyo no kwandika baranditse ni n'ibitekerezo byabo ariko byarasembuwe Eh, kandi u- nawe niba ubyibuka neza cyane cyane muri ibi bihugu byacu bya afurika cyane cyane mu biyaga bigari iyo abantu bari mu nzego za guverinoma bafashe pozisiyo bakavuga bati dufashe umwanzuro uyu n'uyu nicyo dutekereza abaturage bakurikiza ibyo leta ivuze Ah, Robert, Eh, nako byagenze Robert Mugabe Twebwe rero mu ukoresheje itangazamakuru Ye, ukoresheje ijambo rikaze Robert Mugabe watangiye ugira uti kwandika kuvuga kuri iki kibazo cy'itegeko nshinga ni ibintu sensitive ni ukuvuga ko bishobora kuba byagira aho bikoma abantu hakaba hagira ikintu kijigajiga ariko uravuze uti abaturage barasembuwe umusemburo ni ikintu gikomeye kubera ko iyo ukoresha uwo musemburo ufashe amasaka ukavanga n'amazi ugashyiraho umusemburo bivamo ikigage urumva ko n'uwari umuturage yasembuwe aba undi muntu hari n'abaturage bavuze ko bashyizweho igitsure igitutu batanditse ayo mabara Yego.
nk'uko bayandikiwe mwarabyumvise ni ibintu mwa- mukurikirana mute ibyo byo byarabaye harimo ibice bibiri by'abaturage muri iki kibazo harimo igice kigi- kigizwe n'abaturage mu by'ukuri babikuye ku mutima eh, harimo n'ikindi gice cy'abantu bamwe bagiye bamwe bashukwa abandi bashyirwa igitutu abandi bakabikora atari uko babyemera cyane ahubwo kubera ko batinya kujya mu ruhande rudafite umutekano nimvuga uruhande rudafite umutekano iyo aba abayobozi b'igihugu bafashe umurongo w'imitekerereze wowe ugatandukana nayo urwo ruhande uba urimo ntabwo ruba rugufitiye umutekano cyane cyane muri ibi bihugu byacu bigitera imbere muri demokarasi ikindi ha- icyo gice cyonyine cy'abantu basabye ni mu itangazamakuru nk'uko wambaza kuko tubikora ntabwo ari cyo cyonyine tureba tureba n'igice cy'abantu nabo badashyigikiye ku itegeko nshinga rihindurwa gusa mu nyandiko ziherutse gutangazwa n'amwe mu bayobozi bo hejuru bumvikanishije ko uwashaka kuvuga ko itegeko nshinga ritahindurwa kugira ngo perezida kagame yongere kwiyamamaza ahubwo yaba ari nk'ikigarasha yaba ari nk'aho ari inyangarwanda byumvikanisha ko ya ngingo mwatangiriyeho muvuga muti ni ingingo itoroshye kuvugwaho mu itangazamakuru yego kuko cyane cyane tuvuge y'iyo ngingo i- ikintu tuvuga yo ibyo duteke i- icyatumye nanabivuga ni uko ki- bikomera cyane kubivuga mu itangazamakuru iyo uvuga ku bibazo biri muri iyo gahunda yose yo guhindura itegeko nshinga ariko iyo ushaka kubikora nka bimwe bamwe bo- batekereza ari uburyo bworoshye cyane ni uburyo bwo kuvuga ko abaturage bose basabye kandi bakeneye perezida paul kagame kandi yabagejeje ku bintu byinshi Ubu- ubwo ni bwo buryo bwa- ariko uburyo hari uburyo bwa urugero naguhereza ni inkuru twa- y'abaturage bari eh, mu mutara ba- bari mu idini rdpr bababeshye ko bagiye kubazanira buzuza impapuro bakandikaho amazina yabo inomero z'irangamuntu bakanasinya kugira ngo babahereze imfashanyo z'ibiribwa noneho i- ibyo icyo gipapuro iyo fomu iyo bujujeho gutya barangije hejuru bandikaho urundi ru- rwandiko basaba inteko nshinga amategeko kwihindura yakora referendamu bagahindura itegeko nshinga ibyo byose adeperi irabiterura ibigeza mu nteko iravuga ngo abayoboke b'idini ryabo bose bas- basabye ko itegeko nshinga ibyo ryahindurwa ngibyo.
ahubwo Eh, icyo cyo ni ugukoresha inyandiko mpimbano ni icyaha gikomeye Iyi ni ibi- harimo ibintu bikomeye kandi bimwe bitari byo kandi igitangaje ni uko ba- bitigwaho cyane kugira ngo bihabwe nyakubahwa perezida yabivuzeho aravuga ati niba harimo abantu bashyirwaho igitutu harimo ibintu bimeze gutyo bikwiye gu- guhangayikisha bibwira abayoboke b'ishyaka eh, riri ku butegetsi ariko kubivuga ntibihagije bisaba no kubikora kubera ko kubisaba gusa ntabwo bihagije kugira ngo inteko ishinga amategeko ibyemere ariko nanone robert mugabe nta wavuga ku kibazo cya manda ya gatatu no guhindura itegeko nsh- no guhindura itegeko nshinga mu rwanda umuntu yirengagije cyangwa se ateye umugongo ibera mu gihugu gituranyi cy'u burundi aho murabizi aho mu rwanda mwakiye abanyamakuru barenga mirongo itanu kubera ko bahunze umutekano muke mu burundi naho kuri ubu tuvugana ibintu si shyashya ni ikibazo gikomeye kubera manda bamwe bavuga ko ari iya gatatu ya perezida nkuru nziza uruhande rwa perezida nkuza rukavuga ko ari manda ya kabiri uko biri kose hari ikibazo mu rwanda isomo babona ku biri- ku byabaye mu burundi ku buryo ubu waba ari umunota cyangwa se ari igihe cyiza cyo kugira ngo babyigireho mubona hari rigaragara Ah, ubu uvuze neza kuvuga ku burundi ari- nubwo ari igihugu cyane gitandukanye n'icy'u rwanda atari inyito gusa n'ubuso ahubwo uburyo sosiyete iri yoruganize uburyo ubona sosiyete tire iri ku murongo biratandukanye cyane ariko icyo navuga ni iki naba na nkuru nziza aravuga ko yenda iyi ngiyi iyo yarangije ayita ariyo ya iya kabiri ya- cyangwa se iya mbere iyi ngiyi yindi ashaka akaba ariyo izaba iya kabiri ariko ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga mu rwanda ingingo bashaka guhindura ni ukuvuga ni ugukuraho umubare wa za manda ni ukuvuga umuntu akajya yiyamamaza apfa kuba yatsinze yashaka kwiyamamaza kugeza ashizemo umwuka icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane cyane iyo ubisaba uganisha ku mikorere y'umuntu umwe kandi nawe umuntu umwe utazahoraho iteka ryose ibyo ari byo byose azasaza so cyangwa se bizagenda uku ariko ntabwo ari byiza gu- gutekereza inyungu z'igihugu cyose uzirebera mu muntu umwe kubera ko ni umuntu umwe nyine ibi bintu byose bya za manda n'ibiki n'ibiki ni ikibazo kitari mu rwanda gusa kiri mu burundi kiri muri congo uribuka igihe cya joseph kabila kiri no muri uganda baragerageza kuzigarura byanze urabizi yuko hano opozisiyo abantu bo muri opozisiyo ejo bari bafunze n'ejo bundi mbese ni ikibazo gikomeye muri afurika nubwo abantu badashaka kubivugisha ukuri ikindi ntabwo kijya kivamo ni ikibazo kijyanye no kushaka kugundira ubutegetsi kandi ntabwo ni nk'uko babivuze uvuga ku burundi akenshi cyane ni inkomoko y'imvururu ni inkomoko y'imvururu n'amakimbirane n'imirwano idashira hakajya ha buri gihe habaho intambara zo kubohoza buri gihe um- umwe akavuga ati nje kubabohoza uwo akajyaho nawe agashaka agashaka kubaho umwami hakaza undi yaje kumukuraho nawe ngo aje kutubohoza akuraho undi nawe kuko undi nawe yitwaraga yashakaga guhora ku butegetsi bw'umwami mbese ni ibintu bikomeye cyane bisaba eh, na deba kuyijyana mu baturage ibiganiro kugira ngo byo gukuraho manda aho kubijyana mu baturage batazi gusoma no kwandika hakeneye keretse ko habanza hakaba ibiganiro by'abantu bya by'intiti by'abantu baciye ubwenge mu kuganira ejo hazaza h'igihugu noneho reka
kubyigira ku burundi wabyiga n'ahandi hose ni ikibazo ariko kugeza ubu ngubu ndabibonamo ko bishobora kuba ah, bita- i- bishobora kuba nonaha cyangwa ntibibe nonaha ariko biba isoko y'amakimbirane n'intambara z'urudasa reka ngo ufatirane aho robert mugabe kuko hari abo dukunda kuvugana bakagira bati nawe bansaba ngewe batuzatanga umuganda we kuri kiriya kibazo ariko njye uko mbigenza mfata abantu nkamwe tuganiye nkabasaba ngira nti mwese kuri uyu mwanya ibibazo murabizi muzi amateka y'u rwanda inama mwagira inteko ishinga amategeko izatangira gusuzuma kiriya kibazo muri make cyane ni iyihe mwayigira ha biragoye cyane kuko mu nteko harimo abantu bamwe b'abadepite b'abasenateri batangiye kujya bajya ku karubanda bakavuga ngo udashaka manda ngo ni ikigarasha ni umwanzi w'igihugu ni iki urumva icyo kiba cyabaye ikibazo nibwo abatavuze mu izina ry'inteko yose ariko abari umushingaamategeko abari mu nteko abatanze ubutumwa kandi uwo muntu agakomeza akavuga iyo statement mu bantu ntabazwe ibyo yavuze ntihagire n- n'uburyo akurikiranwa bigacecekwa noneho ejo tukumva itangazo ngo noneho bagiye kwicara babiganireho Mhm.
wajya kubona ukabona perezida wa sena arabigira nk'ibirori kwakira izo nzandiko z'abaturage haze inzandiko zidasaba manda ahubwo zo zibi- zisaba yuko bitaba bo bakakirwa n'abareceptioniste cyangwa se n'aba- bo ntibabahe umwanya tayari nka rwa rukiko rw'itegeko nshinga rwo mu burundi rwashakaga uh, kuvu- kwemeza niba nkuru nziza azajya ku yindi manda byari bizwe mbere y'uko n'urukiko rwicara n'ibi rero by'inteko nabyo barabikora ariko inama nabagira ni imwe birinde kujya mu ruhande rubi rw'amateka sinzi niba niba ni ijambo nkoresheje ry'icyongereza ndituye mu cyongereza ndigerageza kurijyana mu kinyarwanda rirumvikana to, to be on the wrong side of history ni inama yumvikana ndabashimiye cyane ni umunyamakuru robert mugabe wandikira eh, ikinyamakuru ni Yeah, amajwi President Voice.
ni amajwi yo mu biyaga bigari bya afurika murakoze cyane rero uwo ni umusanzu mutanze ku bijyanye n'ikibazo cyo gusuzuma niba itegeko nshinga ry'u rwanda ryahindurwa cyangwa se niba ritahindurwa byose bigamije ko perezida w'u rwanda uriho perezida paul kagame yabasha kwiyamamariza manda ya gatatu yo kuyobora u rwanda urakoze cyane murakoze cyane mbibutsa mwe mukomeje kutwumva ko mwitabiriye radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro dusangira ijambo umunyamakuru robert mugabe wa great lakes voice amaze kubyumvikanisha ko hari abaturage bagiye bajijishwa mu kwandikishwa ko basaba inteko ko yahinda itegeko nshinga hari n'abandi bagiye bitabira radiyo ijwi ry'amerika bavuga ko bashyizweho igitugu batotejwe bandikiwe bahawe amafaranga bishyuriwe za hoteli abo bose turabakeneye mu biganiro byacu twe niwo muganda twaha inteko yo kumva abanyarwanda bose ku kibazo cyo guhindura itegeko nshinga muri uyu mwanya twatumiye umwe mu banyapolitiki b'abanyarwanda bayimazemo igihe ubu ari hanze y'igihugu nitwa faustin twagiramungu nkaba narabaye mu rwanda nyobora ishyaka mdr ubu ryaciwe hanyuma yaho nako mbere yaho nabanje no kuba minisitiri w'intebe kuva muri mirongo icyenda na kane kugeza mirongo icyenda na gatanu mu kwezi kwa munani ubu rero nkaba ndi umukuru w'ishyaka rdi rwanda rwiza nkaba nyobora n'impuzamashyaka yitwa cpc nkaba mba mu bubirigi ndabasuhuje bwana faustin twagiramungu kandi ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane nanjye ndabasuhuje Ye, murakoze cyane E, bwana twagiramungu mu mwaka wa bibiri na gatatu itegeko nshinga u rwanda rugenderaho ubu rimaze kwemezwa mwari umwe mu biyamamarije kuba perezida w'igihugu mushingiye ku itegeko nshinga ryariho iri tegeko risanzweho ni iki mu by'ukuri N- akarusho karyo kuri demokarasi ku- ku banyarwanda ni akahe akarusho k'itegeko nshinga kuri demokarasi iyo constitution cyangwa itegeko nshinga iyo ari yo yose iyo yatowe n'abaturage bakayemeza igomba gukurikizwa ukwiri nko mu myaka y'ibihumbi bibiri n'itatu byaragaragaraga ko manda y'imyaka irindwi gukuba kabiri iramutse ikubwe kabiri ubwo ni imyaka cumi n'ine twumvaga twese byari bihagije ibyo rero akaba ari akamaro kanini cyane uko byemejwe na rubanda ko byemejwe na za referendumu zavuze ko baryemeye nkaba nibwira ko ariko rigomba kuzakomeza ntabwo kamaro ngewe mbona twese abanyarwanda yaba perezida wa repubulika yaba n'abavuga ko bari mu nteko bagombye kujya bemeza amategeko agakurikizwa ntahindagurwe ngo kubera ko ngo hari ibindi byaje bigizwe n'abantu bamwe gusa cyangwa se bigizwe n'agatsiko cyangwa se bigizwe n'umuntu umwe nicyo nahereyeho ngira nti akarusho ni akahe kubera ko iri tegeko nshinga mwiyamamarijeho muri bibiri na gatatu bwana twagiramungu ryemejwe n'abanyarwanda muri kamarampaka none ubu mwe kuba ubusabe bw'abanyarwanda bwo guhindura iri tegeko nshinga mubwumva muti abanyarwanda muvuga ntabwo ari abanyarwanda bigenga mu bitekerezo ibyo kandi bose barabizi ntabwo abanyarwanda bashobora kwikorera ibiseke cyangwa ibyo iwacu twita ibitukuru ngo babishyiremo impapuro baze bature nk'abatura inzagwa cyangwa se amashaza ibwami ngo bicare hariya bivuye ngo twari tuje kubabwira ko dushaka kuzahindura itegeko itegeko nshinga uko byakozwe byavugiwe ku maradiyo mpuzamahanga no ku maradiyo yo mu rwanda abaturage ubwabo bahakana ko batigeze bibwiriza ibyo bintu ko babibwirijwe n'abayobozi bari mu nzego zinyuranye z'igihugu nkaba rero nibwira ko abanyarwanda mugani wa wa muminisitiri ataritambukira avuga ngo abanyarwanda bazi ubwenge bazi ubwenge kuko bazi ko ibyo ngibyo batabikoze abenshi bafungwa cyangwa se bakicwa nkaba rero nibwira ko ibyo ngibyo ntabwo nabitindaho nta munyarwanda n'umwe nzi waba yarafashe ya mbere ati yewe ndaje mbikoze ku bwende bwanjye gusa umuntu yavuga ko batakina abanyarwanda gusa mujye mwa- muvuga ko ari abanyarwanda b'ingaruzwamuheto ubutegetsi bwagiyeho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane kugeza magingo aya dukoze bira bilan ni ukuvuga tuvuze ibyo bagezeho byerekeranye n'ubuyobozi bw'abaturage no kubaha amahoro n'ibindi abo bantu basa n'abavanywamo umutima wenda ubwonko bwe buracyari muda byose bigeze ubibona wowe ko abantu bikorera inkangara bat- barimo impapuro ngo bagiye kwerekana ngo ko bakunda ngo umuntu ibyo byo kuba ingaruzwamuheto byo nibyo nemeza ikindi habaho habaho politiki y'amayeri ariyo twita politiki yo guhenda ubwenge ariyo politiki yo mbese yo kwerekana ko urusha abandi kuba wamenya ibintu no kubaroha mu byo badashoboye nkaba rero iyo politiki yo guhenda ubwenge no kuba kugira ibintu bimeze nko gu- nk'ubuhenda abana yari ikwiye kuvaho twashatse demokarasi kandi franchement twarayirwaniye haba kuva muri mirongo itanu n'icyenda haba no kuva no kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na rimwe kugeza magingo aya ntabwo rero numva ko abantu bazajya bafata amacumu n'imiheto ngo baze nibamara gufata igihugu bashyireho iyabo demokarasi cyangwa bibwira ko bagarura ubwami ubwami bw'abanyiginya twarabwanze ntabwo tuzemera ubwami bw'ibwega ibyo babyumve batyo ibyo bwana twagira mu ngo umuntu uri mu rwanda yagira ati murabivuga kubera ko muri hanze y'igihugu iterambere u rwanda rwagezeho ntabwo muru- murizi intera abanyarwanda bagezeho mu bwisanzure ntimuyizi cyangwa se ibyo abanyarwanda benshi ndetse n'abayobozi b'ishyaka rya fpr bavuga ko kagame yabagejejeho kandi nabo bagira bati nta wundi wabitugezaho nta wundi wabikomeza uretse perezida paul kagame bati bityo arakenewe kugira ngo akomeze ayobore u rwanda mwese inteko iriho ubu bariya abaturage basabye ko yahindura itegeko nshinga icyo mwe cyangwa se ubutumwa inama mwayigira ni iyihe inama twagira inteko nabaye nk'ubivuga dutangira inama twagira inteko ni uko yareka constitution ariyo tegeko nshinga uko ryatowe rishyirwaho icyo gihe wayiroberana n'uko rishyirwaho n'uko baryigwa rutaremara nabonye mu minsi ishize akanje indimi nawe yananiwe kubisobanura yitiranya ngo aritike ijana na mirongo icyenda na gatatu n'ijana n'ijana na rimwe inama nabagira ni uko bakomeza itegeko nshinga uko ryari rimeze kandi hari impamvu nyinshi ushobora gusobanura perezida wa repubulika ubwo yabivuze inshuro zirenga eshatu ko nta yindi manda ashaka byaje kugenda bitese noneho ngo yemere kandi yemeze ko iyo manda igomba izo manda zigomba guhinduka ese kuki umuntu yakumva ko ari we wenyine ushobora kuyobora igihugu wenyine kuva muri mirongo itandatu na kabiri kugeza amagingo aya ngaya nta bandi bantu bashobora kuyobora igihugu koko uretse umuntu umwe ndagira rero mubwire kuri iki kibazo ubwo wakizanye abanyarwanda bagomba kumenya ko igihugu cy'u rwanda ari icyabo ntabwo ari icy'umuntu umwe ntabwo abantu basezereye ingoma ya- ya cyami ngo bagarurire ingoma ya cyami kubera ko abantu bafite imbunda n'amasasu yo kubarasa tumaze imyaka mirongo ine n'ibiri dutegekwa n'abasirikare igihe cyari kigeze ko abo basirikare bajya muri za kazerne bakicarayo bakareka abaturage bakabaha amahoro bakarinda ubusugire bw'igihugu bagatanga n'umutekano mu gihugu rero byo gukomeza gushaka gukirira muri ibi ngibi bya demokarasi y'ibinyoma ntibabiharire rubanda abantu bamaze guca be akenge abantu barize barasomye bazi demokarasi icyo ari cyo ariko ntibaduha amahoro naho ibihugu by'amajyambere nta majyambere kagame yaro- yagezeho arusha ayo ba kayibanda bagezeho igihe kigali yari ituwe n'abantu ibihumbi bibiri imihanda barayikoze ibiraro byarakozwe amatara yaraje inzu zarubatswe abandi ba kagame baje bafatiraho abandi bagejeje nta kintu mbona kagame yakoze cy'igitangaza ibyo yaba yarakoze n'ibiterwa n'ibyo basahuye muri kongo ntabwo ari iby'ubukungu bw'u rwanda cyangwa se ibyo bahabwa n'abazungu kagame yari afite banki ye yo kubaka ibyo bintu byose ibyo rero ntabwo bajya babikanyisha muragira muti demokarasi ariko demokarasi ni ubutegetsi bw'abaturage demokarasi ni icyo abaturage bihitiyemo none dukurikije imibare yagaragajwe n'inteko bariya abanyarwanda bariya abaturage batora batangaza icyo bifuza muragira muti babaye ingaruzwamuheto bashyizweho igitugu ariko nta kibigaragaza Eh, muvuze ko n'umwe mu bategurira itegeko nshinga senateri tito rutaremara atabisobanuye neza ubutaha nzamushaka tuganire nawe ajye tubwira kuri iki kibazo ariko se ko abaturage bahagurutse mwavuga mute ko atari demokarasi mu by'ukuri ariko se bahaguruka mbere y- y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu na ko na karindwi kubiri barahagurutswa kubera ko ababaha imfashanyo bavuze ko umuntu uzongera kugira manda a- cyangwa se agahindura itegeko nshinga agahindura itegeko nshinga ahindura izo za manda zatanzwe batazabyemera nta kindi cyabahagurukije abo rero baratangira bajya mu baturage barabahinda eh, amafaranga ibihumbi bitanu nimwikorere inkangara mujyane i kigali mubeshye rubanda mubeshye abazungu ba shebuja babeshye ba shebuja ko abaturage ngo babishaka ntibabeshye ba shebuja ariko babeshye abanyarwanda urumva se ntabwo abo banyarwanda babikoze babivanye ku mutima ibyo ni ibintu tuzi ikindi ntimugajye mushaka kubeshya rubanda namwe wenda nibwira ko ku maradiyo mugomba kujya mubisobanura neza ntabwo kagame arusha popularite habyarimana ibyo muzabimenye ntabwo kagame arusha popularite kayibanda ntabwo rero numva kagame ko yaje ari nk'umuntu uvuye mu ijuru werejwe na mungu ngo azi gukora ibitangaza ngo yazuye abapfuye yirukanye amashitani akiza indwara z'amoko yose cyangwa se ngo ahindure amazi divayi n'ibindi ntazi uwo muntu ni muntu ki ugomba kwikorerwa inkangara abantu baka miliyoni zirenze eshatu n'igice zikaza baje ngo kuvuga ko ngo uwo muntu ari we bashaka mu by'ukuri koko niwe bashaka se kubera ko ntawe yishe data niwe bashaka ko nta nta cyaha arangwaho rero ubundi nabonye avuga ngo ngo birababaje cyane ngo kubona ngo bafunga ngo umusirikare ukomeye nka karake ngo noneho natwe basigaye batwita abicanyi Ha, byenda gusetsa nk'ibyo muri kinyamateka ubundi se bwana twagira mungu icyo ni ikindi kibazo muzamuye ntifuzaga ko twavugaho muri iki kiganiro cy'uyu munsi sinzi kandi niba mufitiye ibimenyetso simusiga ariko reka se turekere aho ngaho ibyo by'abaturage iyo abantu batangiye kubimbaza hega ndakuze mukomoje ku ijambo mugira muti abaterankunga abaha inkunga u rwanda bifuje ko buri muperezida wa afurika ndetse no mu rwanda yajya agira manda ebyiri gusa ariko ibyo abanyarwanda ari abaturage ari n'abayobozi ndetse na perezida paul kagame nawe ubwe ejo bundi yumvikanishije neza ko abanyamahanga atari bo bazi inyungu z'abanyarwanda atari bo bazi neza icyo abanyarwanda bifuza n'icyo bagamije kugeraho kurusha abanyarwanda ubwabo ahubwo hari n'uwagira ati ibyo muvuga by'abaterankunga bashaka manda ebyiri nabyo ni igitsure ku munyarwanda yagira ati bimwaka agaciro ke bimwaka demokarasi ye n'ubwisanzure bwe aha mwabisobanura mute ko bisa nk'aho ari ukwivuguruza ibyo ari byo byose ntabwo nakwirirwa ntina kuri ayo magambo niba kagame abona ko arusha abantu bose ubwenge azitoresha ariko azamenye ko eh, mu by'ukuri niba yitoresheje abanyarwanda batazicara gusa se harya we kuki yafashe indwara akarwana byari bitewe n'iki nuko nta demokarasi yari ihari niko baje batubeshya uretse ko bari bafite ibindi bakinze inyuma n'abandi banyarwanda babona ko nta demokarasi ihari nabo bazakora nk'ibyo yakoze kuko nibwira ko nta bwenge afite cyane bwo kurusha aba- kurusha abandi kugera ku buyobozi bw'igihugu banyuze inzira yanyuzemo ngira ngo nicyo ashaka ariko ubundi turarambiwe rega turambiwe ubutegeko bwa- ubutegetsi bwa gisirikare nakubwiye ko ari imyaka mirongo ine n'ibiri habyarimana yategetse makumyabiri n'umwe uwo nawe ageze kuri makumyabiri n'umwe bari bakwiye kurikiraho bakamenya ko abantu bize bakamenya ko abantu bashobora gukora politike ko bakunda igihugu cyabo nguko nabo bagikunda ese ni ukuvuga iki ko ni ukuvuga ko kagame ahagejeje aha ngaha nta wundi waharenza ko nta wundi wakora ibyo kagame yaba yarakoze ko bose bagiye ba- ba- bakora iby'uruhererekane kuva muri mirongo itandatu na kabiri kugeza ubu se ikintu mukangisha kagame yaba yarazanye gishya mu rwanda ni iki isuku ahubwo isuku se ni- ni- ni abarute azane demokarasi ibyo bindi byose byo gukangisha ngo bya todo dukuwasanse ngo ngo ni karindwi ku- ngo n'umunani ku ijana ibyo ni ibintu by'iterabwoba ibyo mugomba kujya mubibwira abaswa kuko natwe turabizi abanyarwanda akaga barimo turakaza muragira muti bwana twagira mungu ibyo perezida paul kagame yakoze ntawe utabikora natangiye mvuga nti muri bibiri na gatatu mwiyamamarije umwanya wa perezida w'igihugu mushingiye ku itegeko nshinga ririho ubu rishobora kuba ryahindurwa cyangwa ritahindurwa muri bibiri na cumi na karindwi murateganya kujya mu rwanda kwiyamamariza umwanya wa perezida dusorezaho ariko iki kibazo abantu bakunze kukimbaza birumvikana ni ngombwa nababwiye ko ndi umunyarwanda igihe constitution itambuza ntawe ngomba kubwira ngo sinzaza yewe ndi umunyarwanda nta muntu uzambuza kwiyamamaza nicyo gisubizo naguha gusa nta n'ikindi nta muntu numva wajya mu nzira ngo nungu ngo ntuze ntiyamamaze icyo nzi ni uko nimwe visa muri pasiporo y'imbirigi mfite karite de citoyen hano iwanjye nibyo bita ngo ngo karite consulaire y'ambasade ndayifite natwe pasiporo barayinyima ntabwo rero noneho wenda nzanyura izo nzira ariko nta muntu uzambuza kuza mu rwanda igihe cyose nzaba nshaka kwiyamamaza Ba- babishyire mu mutwe babifate gutyo igihugu ni icyacu ntabwo igihugu ari ari icyo- ari icyabohojwe na kagame n'abo yazanye nabo yatangiye kwakukamo abarimbura ni naho narangiriza naho murangirije ndabashimiye eh, bwana faustin twagiramungu eh, tuvuganye ari mu bubirigi namwe mwese mwakurikiye gahunda zacu uyu munsi ndabashimiye kandi nkomeje kwifuriza n'abandi benshi kutugezaho ibitekerezo byanyu kuri iki kibazo kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mugire ibihe byiza